hordoftoota keenya kun waashimtan diisiirraa gama raadiyoof televiziyoonaan kallattiin ka darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti qophii keenya har'aa waliin an tuujubee horaati qophii keenya har'aa keessatti guyyoota darbaniif lola yukireeniif raashaa irratti hirmaachuuf waamichi ni jira oduu jedhu miidiyaa hawaasummaa irratti eega himamee booda lammiileen itiyoophiyaa hedduun eembasii raashaa finfinnee jiru dura hiriiruu ilaalchisee gabaasa biyyarraa nu dhaqqabe akkasumas jaarmiyaan deggersa maallaqa addunyaa dinagdee addunyaa ilaalchisuun gabaasa ergame innaa walitti bu'iinsi dhiibbaa qorqalbii gaazexeessotarra ga'u ilaalchisuun naayijeeriyaarraa gabaasa nu ergamellee qabnaa naannoo addunyaatti oduu nu dhaqqabaniin jalqabnaa gara fagaaduutti ni dabarsa.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Dilbata leengaddaa ebila kudha ja'a walitti bu'iinsa daangaa bulchiinsa addaa Oromiyaa fi godina bulchiinsa naannoo Amaaraa keessa jiru gidduutti uumameen lubbuun namoota kudha torbaa darbuu isaa hangafoonni mootummaa naannoo sanatti argaman VOA'tti himaniiru. Dubbii himaan godina bulchiinsa addaa Oromiyaa obbo Jamaal Haasan. Gareewwan finxaaleyyoota jedhanii waaman warreen bulchiinsa godina addaa Oromiyaa fi godina Shawaa Kaabaa keessa jiran balaaleffatanii balaa kanaan Aanaa Jiilee Dhummuugaa keessatti namoonni lakkoofsi isaanii yeroodhaaf hin beekamne madaa'uu isaaniis himaniiru. Dubbii himaan godina Shawaa Kaabaa Mahammad Ahmad gama isaaniitiin lubbuu namootaa irratti miidhaan qaqqabuu isaa mirkaneessanii aanaa Efraataa Gidim keessatti mannootni jireenyaa fi qabeenyi qonnaan bultootaa mancaa'uu isaa VOA'tti himuu isaanii masfinarraa ga'e gabaaseera. Dilbata Dheengaddaa Ebila kudha ja'a naannoo Garba Nageessoo jedhamu irratti dubbiin tiksitoota gidduutti ka'e babal'atee badiinsa lubbuu namaatii fi qabeenyaatii fi sababa ta'e kun erga humni addaa naannoo Amaaraatii fi poolisiin federaalaa naannicha seenee booda walitti bu'insichi dhaabbachuun isaa himameera. Hooggantoota bulchiinsa ollaa ta'aniin marii taasifameen haalli tasgabbaa'ee namoottan qe'ee isaanii gallakkisanii baqatanis deebi'uu jalqabuu isaanii gabaasni masfinarraa ga'e dabalee ibseera. Walitti bu'iinsi kaaba Itiyoophiyaa keessatti dhalate barattoota miiliyoonii lamaa ol ta'an manottan barumsaa irraa hanqisuu isaa bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa ibseera. Dubbii himaan bulchiinsa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee har'aa ibsa gaazexessootaaf kennaniin akka beeksisanitti yeroo ammaa kan mana barumsaatti deebi'uu danda'an barattoota dhibba saddeetii fi shantama qofa. Obbo Gizaachoon itti dabaluudhaanis walwaraansa naannicha keessatti taasifameen manni barnootaa kuma afur ta'an. Humnoota TPLF'n miidhamuu isaanii ibsaniiru. Ministeerri barnootaa Itoophiyaa gabaasa tibbana baaseen naannoo Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti manottan barnootaa kuma torba ta'an sababa wal waraansaatiin miidhamuu isaanii ibsuusaa Asteer Misgaanaaw Baahirdaar irraa gabaasteetti. Roobni yeroo ammaa hedduu barbaachisaa ta'e yeroodhaan roobuu baannaan namoonni gaanfa Afrikaa gargaarsa namoomaa ariifachiisaa barbaadan miiliyoonii kudha afur irraa gara miiliyoonii digdamaatti ol ka'uu akka danda'u dhaabbanni sagantaa midhaan nyaataa addunyaa WFP'n ibsuun isaa gabaasameera. Sababa roobni gahaan waggoottan sadan darbaniif hin jirree fi hir'inni oomishaa waan uumameef lammiileen Itoophiyaa miiliyoonii torbaa fi qabxiin lama beela cimaa keessa akka seenanii fi beelladoonni miiliyoonatti lakkaawamanu akka du'an gabaasni WFP kun beeksiseera. WFP'n keessumaa dhimma Somaaliyaa, Keeniyaa fi Itoophiyaa ilaallateen akka ibsetti yeroo ammaa gatiin midhaan nyaataa Itoophiyaa keessatti dhibbeentaa jaatamii ja'a yommuu dabalu, Somaaliyaa keessatti immoo dhibbeentaa soddomii ja'a dabaleera. Gaanfa Afrikaatti daayirikteera WFP kan ta'an Mikaa'il Daanford akka jedhanitti haalli jiru gaarii miti.
for these rains to succeed. But even if they do, these populations are exhausted, the water sources are exhausted.
Ilaalchicha hamaadha. Haala hammaachaa deemaa jira. Waa'ee rooba kanaatiif yaaddaa jirra. Uummanni dadhabeera. Maddawwan bishaanii dadhabaa jiru. Beeladoonni du'aa jiru. Oomishni midhaanii kufaatii keessa jira.
WFP'n biyyoottan gaanfa Afrikaa, Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaalii keessatti gargaarsa lubbuu baraaruu dabaluudhaaf ji'oottan ja'an dhufan keessatti deeggarsa doolaaraa kuma dhibba afurii fi kuma torbaatamii sadii akka barbaadu beeksiseera. Ji'a amajjii darbe keessaa gaaffii deeggarsa doolaara miiliyoonii dhibba sadiif torbaatama dhiyeessee amma ammaatti kan argachuu danda'e dhibbeentaa kudha sadii gadi akka ta'e WFP'n ibsuu isaa gabaasni Liisaa Shilaayin Jeneevaarraa VOAdhaaf ergite beeksiseera. Kun sagalee Ameerikaati. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken waa'ee baqattootaa irratti bakka bu'oota biyyoottan laatiin Ameerikaa digdama wajjin haasa'uudhaaf Paanamaa deemanii jiru. Antoonii Bilinken ittuu walga'ichi hin jalqabin dursanii haasaa taasisaniin akka jedhanitti dhimmi baqattootaa rakkina naannichaa qofa ittuu hin ta'in rakkina addunyaa maraa akka ta'e dubbachuun isaanii gabaasameera.
I think what we have all come to understand. The common realization that I think is shared uh, with everyone in this room is that no one country can meet these challenges or solve them alone. Uh, the United States...
Waa'ee hidhata warreen namoota seeraa ala daddabarsanirraa kaasee amma fooyya'ina dhimma namoomaa bulchisa daangaatti odeeffannoo dharaattisuurraa amma baqattootaaf jireenya fooyya'aaf bakka nageenyaa mijaa ta'e barbaaduutti haalawwan dhimmoota kana laallatan kamirrattiyyuu yuunaayitid isteets isin wajjin haasa'uudhaaf fedhii qabdi. keessumaa hawaasa baqattoota hedduu keessummeessaa jiran tasgabbeessuuf jajjabeessuu irratti waliin hojjechuu qabna carraa hojiif barumsaa dabalatee meeshaalee isaan deebisanii jireenya isaanii ittiin ijaarratan kennuufii qabna maddawwan fayyaaf nageenyaa tajaajila uummataa bu'uura misoomaa fooyya'aa ta'ee fi carraalee hundaa dabaluudhaan akka deeggarsi keenya kallattiidhaan hawaasa gargaaramuu qabu sana qaqqabu mirkaneessuu qabna.
Ministeera nageenya biyya keessaa Alejandro Mayorka waliin kan garasitti imalan Bilinken pirezidaantii Paanamaa Luurentiinoo Koortisoo waliin wal arganii mari'ataniiru. Walga'iin kun walga'ii Ameerikaanotaa isa waxabajjii dhufu as Yuunaayitid Isteetsi magaala Loos Aanjeles keessatti taasifamuuf karoorfame dursee kan taasifame yommuu ta'u dhimma dhibee koronaatiin wal qabatee dhorki daangaa Meeksikootii fi Yuunaayitid Isteetsi irratti kaa'amee ture. Erga laaffisamuu jalqabee asii isa jalqabaati. Paanamaan biyyoottan laatiin Ameerikaa baqattoota hedduu keessummeessan keessaa ishee tokko. Yemmuu waraanni Raashaa magaalaa Maariyoopol marsee jiru kanatti sibiilota wal waraansa keessatti qabamanii jiran magaalicha keessaa akkaataa baasuun danda'amu irratti Raashiyaadhaa waliin waliigaltee yeroo gabaabaa irra ga'uu isaanii Yuukireen beeksiftee jirti. Itti aantuun muummee ministeeraa Yuukireen Eriyaanaa Vereshtuuk akka jedhanitti waliigaltichi akka dubartoonni ijoolleewwanii fi maanguddoonni bahuu danda'anuuf kan karaa banudha. Karaa biraatiin barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guterees ayyaana sooma hiikaa warreen amantaa Ortodoksii hordofanii sababeeffachuudhaan ebila 21 amma 24tti guyyoottan sadii fi karaan gargaarsa namoomaa akka saaqamu warreen walwalaanaa jiran gaafachuun isaanii gabaasameera. Sirni amantaa Ortodoksii Raashaa fi Yukureen keessatti bal'inaan kabajama. Kunittuu kanaan jiru Raashiyaan loltoonni Yuukireen Maariyoopol keessatti lolaa jiran roobii har'aa akka harka kennan ta'uu baannaan garuu akka tarkaanfiin irratti fudhatamu akeekkachiisa kennaa jirti. Haa ta'u malee haangawoonni mootummaa Yuukireen harka kennuun akka hin jirre ibsanii lola akka itti fufanu beeksisaniiru. Itti gaafatamtuu dhimma pireesii masaraa White House kan ta'an Jeensaaki pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden dhimma waraana Yuukireen gargaaruu irratti hoggantoota mootummaa Biriteen, Kaanaadaa, Koomishinii Awurooppaa, Firaans, Jarman, Itaalii, Jaappaan, Neetoo, Poolaandii fi Roomaaniyaa waliin qibxa sagaleessaa mari'achuu isaanii ibsaniiru. Ministeerri dhimma alaa Raashaa Sargee Laavrov itti galli waraana Mooskoo kutaalee biyya Yuukireen Dooneski fi Luhaaniski bilisoomsuu akka ta'e yommuu ibsan kanatti Raashaan fedhiisee kana bakkaan gahuudhaaf waraana dabalataa kuma saddeetii amma kuma kudha tokko gara naannoo Doombaasitti ergaa jiraachuu ishee ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi ibsuunsaa gabaasameera. Hordoftoota keenya oduu har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjiniin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan as Waashingtan DC irraa akka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. guyyoota darbaniif lola yuukireeniif raashaa irratti hirmaachuuf waamichi ni jira oduu jedhu miidiyaa hawaasummaa irratti eega himamee booda lammiileen itiyoophiyaa hedduun embasii raashaa finfinnee jiru dura hiriiranii jiran namoota kana keessaa kanneen gabaasaa VOA'tti dubbatan oduu dhagahanii waamichatti hirmaachuuf ragaa qabatanii akka dhiyaatan dubbatan eembasiin raashaa lammiiwwan itiyoophiyaa biyya isaanii waliin dhaabachuu galateeffate garuu fo'annaan loltummaa geggeessame hin jiru jedhee jira galmoo daawit kaleessa bakka eembaasichi raashaa finfinnee jirutti qaamaan argamuun gabaasa qindeessa qaba.
erga oduun embaasiin raashiyaa finfinnee jiru loltoota filaa jira jedhu karaa saba himaalee hawaasaa dhaga'ame as lammiileen itiyoophiyaa guyyoota darbaniif embaasicha fuulduratti galmee hiriirarra jiru har'as as magaala finfinnee kutaa magaala eekkaatti kan argamu embaasii raashiyaa duratti dargaggoonni galmee harkatti qabatanii hiriirarra turani fallaqa gabrakidaan jiraata magaalaa finfinnee hiriira kana ture keessaa nam takka.
እንግዲህ አገሪታ አሁን እንትን የቀድሞ ወታደሮች ነን ስራ ፍለጋ ስራ ማግኘት ስላልቻልን አሁን እዚህ የራሻ ኤምባሲ ይቀጥራል ተብሎ በተነገረን መሰረት ዶክሜንታችን ይዘን መጥተናል።
akkas jedhe fallaqeen egaa nuti loltoota duraaniiti imbaasiin raashiyaa namoota filaa jira jechaa dhageenyee galmee keenya fidnee dhufneerra anis galmee koo kan ittiin raayyaa ittisa biyyaa keessaa ganna kudhan tajaajilee fi waraqaa ragaa qulqullinaa koo qabadhee dhufeera alii al jira jedhu alii immoo dhumeeraa jedhu ilma olii fi gadi nu gochaa jiru jechuun dubbata. fallaqeen ga'eessa ganna shantamaati hojii dhabeen gara kana dhufee kan jedhu guyyoota sadiif asitti deddeebi'us galmaa'uuf haga yoonaa naaf hin milkoofne jedha.
ያው ወታደሮች ብዙ ጓደኞች አሉኝ። እነሱ በተነገረኝ በነገሩኝ መሰረት እዚህ መጥቼ ይሄ ነገር እንትን ለማድረግ ሞክሬያለሁ።
akkas jedhamas fallaqeen ani oduu kana hiriyoota koo raayyaa ta'an irraan dhaga'e egaa amma dhufeera har'aaf nami guuteera ta'us immoo boruus deebi'een dhufa alii alii nama kuma kudha ja'a alii alii immoo nama kuma soddomatu barbaadamaa jedhu wanni beekamu hin jiru garuu nama ni argita nus akkuma namni ta'e taanaa jennee dhufne gulantaan isaa immoo warra miseensa raayyattisa biyyaa turee fi waraqaa eenyummaa gandaa qabuu jedhu egaa abdiin koos yachi danda'amnaan deemuu hafnaanis asuma jiraachuudha jechuun dubbata dargaggoota yeroo simee jiraata naannoo qabbanaati waan gidduu kana embaasii raashiyaa duratti argaa ture akkasitti ibsa.
እኛም እዛው አካባቢ ነን። እንደውም እኛ እዛው ሰፈር ሆነን አልሰማንም ነገሩ። ከሌላ አካባቢ አብዛኛውን ወጣቶች እየመጡ ያው የቀድሞ ወታደር የሆናችሁ ምናምን ነው የሚለው መሰለኝ መስፈርቱ ለራሽያ ወታደር ለመሆን ሲመዘገቡ ነበር።
akkas jedha teerroos nuti jiraata naannoo kanaa taanee homaatu hin nageenye namoonni kunneen dhufanii wal dhiibbaan loltuu raashiyaa taana waan jedhuun galmaa turan galmeen kun erga jalqabee gara guyyaa kudhanii wayiti warri dhufu kun galmee harkaa qabu kana taajabaa turre baay'een isaaniis dargaggootadha lola eertiraa waliin irratti warra hirmaatanitti fakkaatu baay'eedha lakkoofsi isaanii hiriirruu haga mana barnootaa cinaa hin baasichaa jiru ga'aa ture keessaa nama isaan keessummeessu arguu baannus garuu galmee yoo galchan eegduu yoo isaan keessummeessu agarra al takka namni faranjiin takka ba'ee fixneerra deemaa jechaanii ture jechuun dubbata. teedroos ofiif akka hin galmoofne hime namni biyya isaa dhiise akkasitti lola alagaaf kaachuun sirrii mitii jedhee qeeqe imbaasiin raashiyaa finfinnee jiru hiriirri jiraachuu hime wanni kun garuu loltoota itiyoophiyaa qarshiin qacaruuf akka jedhame mitii jedhe maariyaa charnukiina dubbiimtuu imbaasii raashiyaa finfinnee jiruuti.
So the queue that our Russian embassy compound is just a queue of people who come to express their support and love to Russia because we have quite uh, very good relations with Ethiopia and akkas jetti hiriirri kun hiriira deeggarsaa lammiileen itiyoophiyaa gochaa jiranidha sababni isaa raashiyaa fi itiyoophiyaan michooma gaarii qabu raashiyaan jaarmaya mootummootaatti itiyoophiyaa cinaa biyya dhaabbatteedha namoonni baay'een kanaaf bifa garagaraan galateeffataa turanii jiran garuu dhiyeenya oduu loltuu itiyoophiyaadhaan walitti qabaa jirtu jedhu sirri miti warri kun deeggarsaaf galmee fudhatanii dhufan loltuu biyya kanaa walitti qabuunis ergama imbaasii keenyaa miti jechuun dubbatti maariyaan lammiileen itiyoophiyaa erga weerarri yuukireen jalqabee bilbilaan iimeelii fi qaamaan deeggarsa biyya keenyaaf qaban ibsaa turan jettee wanti kunis ji'oottan lamaan darbaniif kan ta'aa ture jechuun vi'oo'eetti himte imbaasii yuukireen kan finfinnee jirus dhimma kana irratti deebii akka kennuuf gaafatamee ture. kanaanis qondaalli imbaasichaa takka kan maqaan isaanii akka heeramu hin feene imbaasii yuukireen itiyoophiyaa keessa jiru dhimma kana irratti yaada kennu hin qabu jechaan dubbatanii jiran gabaasa sagalee ameerikaaf galmuu daawit finfinneerra.
mootummaan itiyoophiyaa ibsa eembasii raashaa ka finfinneen kenname dhimma loltoota humnootii raashaaf fo'achuu jedhe ilaalchisee ba'e simatee jira iyyata filachuu loltootaa akka hin simannillee beeksiseera waliigaltee veenaa kan bara 1961 kan hariiroo dippiloomaasummaa ilaalchisee jirullee kakabaju ta'uu ibsee jira eembasiin raashaa ka finfinnee jirullee gama iimeelii akkasumas lammiiwwan itiyoophiyaa qaamaan argamuudhaan michummaa biyyoota lamaan gidduu jiruuf deeggarsa qaban mul'isuu isaanii galateeffateera. mootummaan itiyoophiyaas deeggarsa inni raashaaf qabu galateeffate waraanni raashaa itti gaafatama itti kenname ba'uuf dandeettii gahaa qabaa jedhee jira. jaarmeen gargaarsa maallaqaa addunyaa dinagdeen addunyaa kan waggaa kanaa dhibbarraa sadiif tuqaa ja'aan gadi cabee jechuudhaan tilmaame lolli raashaan yuukireen keessatti geggeessitu weerara koronaatiin dandammata dinagdee laaffataa ta'e balaarra buusee jira jedheera gabaasa paastii udaaskwaraa jaalannee dhiyeessa.
Duula waraanaa Raashaan Yuukireen irratti gaggeessaa jirtuu fi uggura biyyoonni gama dhiyaa Mooskoorra kaa'an daldala addunyaa jeeqee gatiin boba'aa akka dabalu gochuun dhiyeessii nyaataa irratti sodaa uumee addunyaa weerara dhukkubaa irraa bayyanachuuf yaalii gootu keessatti waan abdatan dhabuu hammeessee jira. jaarmiyaan maallaqa addunyaa yookaan imf diinagdee addunyaa irratti ilaalcha qabu akka hanqisu taasise jaarmiyaa maallaqa addunyaa keessatti hayyuu diinagdee olaanaa akka ta'an piyeer oliiviyeer goornichaas akka jedhanitti.
even before the war inflation in many countries had been rising due to supply demand imbalances and policy support.
duulli waraanaa kun utuu hin jalqabiin durayyuu biyyoota hedduu keessatti qaala'insi jireenyaa mudatee ture. kunis dhiyeessiif fedhiin jiru walgituu dadhabuu isaatiin kan ta'edha kana malees imaammanni deeggarsa yeroo weerara dhukkubaa hojiirra oole imaammata maallaqaa daran muddamsuu keessa galche.
jaarmiyaan maallaqa addunyaa yookaan imf tilmaama guddina addunyaa lafa kaa'e isa harka afuriif tuqaa afur ture gara harka sadiif tuqaa ja'aatti hanqiseera. baankiin addunyaa immoo harka afuriif tuqaa tokkorraa gara harka sadiif tuqaa lamaatti gadi buuse. enerjiin dabaluu fi gatiin oomishtootaa irraa jalqabattiin bitan dabaluun dhiyeessii hanqisee qaala'insa gatii dabale kanaafis masaraan waayit haawus mooskoo komateera. pireezidaan puutiin yuukireeniin akka weeraran raashaan diinagdee addunyaa irratti dhiibbaa gochuu akka itti fuftu jalqabaa kaasee dubbachaa turre gabaa zayita boba'aa yookaan. kanneen biroo irrattis jedhan kanatti dabalee immoo sababaa weerara vaayirasii oomikroon kan gosa vaayirasii koronaa ta'een kan ka'e waan hundumtuu cufamuun diinagdeen chaayinaa suuta akka tiratu taasise yuunivarsiitii joorji waashingtan keessatti piroofeesara waa'ee diinagdee ka ta'an daayana roos akka jedhanitti.
first of all china has imposed a quarantine of one week on goods that come into china.
jalqaba chaayinaatu mi'a gara biyya isheetti seenu torban tokkoof ugguree kaa'e kana jechuun warshaaleen waan isaan barbaachisu kooriyaa kibbaa fi kanneen biroo irraa argataa turan waan chaayinaa keessatti oomishamu hojjechuudhaaf waan isaan barbaachisu hin argatan jechuudha lammaffaa immoo sababaa uggura kaa'ameen buufanni dooniiwwanii kan akka hoongi koongiif shaangaay keessa muddamsa keessa jiru jedhaniiru. baankiiwwan waaltaa kanneen bona kana walgayii dhaabbata maallaqaa addunyaa fi baankiin addunyaa waashintan dc keessatti gaggeessan irratti argamuuf jiran kaayyoo isaanii ijoon addunyaan kufaatitti tuun seeniin dura qaala'insa jireenyaa dabsuudha kunis suuta dhala maallaqaa dabaluudhaan haala qindoomina qabuun gaggeessuun ni filatamaa jedhan dhaabbata ameerikaan intarpiraayis jedhamurraa deesmoon laachman akka jedhanitti.
that would prevent inflation from spilling over from one place to the other. But it's a delicate task.
Kana gochuun qaala'insi jireenyaa iddoo tokkorraa iddoo biraatti akka hin dabarre ittisa. Garuu hojii of eeggannoo cimaa barbaada. Sababaan isaas gabaa hunduu walqixxee keessatti qooddatuuf baay'ee guddataa deemu hin qabnu. Gabaa manaa kan akkaan guddatu qabna.
Dhala maallaqaa dabaluun kufaatiin ituu hin mudatiin qaala'insa hanqisuun dhimma salphaan ta'u tarii. qaala'insi jireenyaa fagaatee akka deemu gochuun suuta jedhee akka gaddeebi'u gochuuf karoorfachuun irraa eegama ta'aa jedhaniiru. biyyoonni gama dhiyaa pireezidaant vilaadimir puutiniin qobaatti hambisuuf yaalan iyyuu qindoominaan kana gochuun rakkoo ta'a yuunaayitid isteetsi walgahii ministeerota maallaqaa kan garee g digdama jedhaman kan torban kana gaggeeffamuuf jiru tokko tokko keessaa hafaa jirti kunis mooskoon yuukireen irratti tarkaanfii fudhataa. walga'ii kana keessatti hirmaachuu mormuuf akka ta'e beekamee jira.
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti qophii torbanii dirree dimookiraasiitti ceena. gaazixeessonni naayijeeriyaa innaa walitti bu'iinsaa gabaasuuf adda durummaadhaan dhaabbatan dhiphina sammuu gabaasa sana booda isaan mudatuun kaka'umsa miidiyaa haaraa qophaa'e bira deeggarsa argataa jiran tiimootii obeezuu abujaarraa gabaase erge kunoo. gaazixeessaa fiilmii ka qopheessu biivaan maagoonii naayijeeriyaa kaabaa kutaa kaadunaa keessatti hookkara magaalaa jireenyaa isaa mancaase ilaalchisuun beeksisa fiilmii isaatii ibsee jira fiilmii seena galmeessaa sana waa'ee ajjechaa raawwatameef kanneen badii dalagan akka itti gaafataman hubannoo kennuuf jecha bara 2016 keessa jalqabe haa ta'u malee namoota hookkara sanarraa oolan waliin waggootaaf gaaffiif deebii geggeesse miira isaa miidhaa jiraachuu dubbata.
I go to a place where 40 dead bodies have been buried. I go and count like 100 dead uh, um, mass graves. Like um, I, I go to count graves of, of over 100 people being buried. Trust me, no matter how. Um,
Bakka namoonni afurtama ta'an itti awwaalaman nan dhaqa. Awwaalcha namoonni dhibbaa ol itti awwaalaman lakkaa'uu nan dhaqa. Agamiyyuu hojiidhaaf fedhii cimaa yoo qabaatte achi ennaa deebitu ni miidhamta. ennaa dubartoonni attamiin ijoolleen isaanii ija isaanii duratti akka ajjeefaman sitti himuu jalqaban ennaa namoota harkaaf miilli irraa ciccite kan hundaa ennaa argitu si jeeqa.
maagooniin akka jedhutti waa'ee walitti bu'iinsaa gabaasuun miira isaa miidhee fiilmii seena galmeessaa jalqabe xumuruun rakkisaatti ta'e.
trust me if this was happening somewhere far away from home i don't think i will have the capacity to put myself through this mental stress.
naamani utuu kun bakka biraa qeekoorraa fagootti raawwatame ta'e dhiphina sammuu akkasii keessa waan of galchu natti hin fakkaatu.
jaarmiyaan fayyaa addunyaa lammiiwwan naayijeeriyaa afur keessaa tokko kanneen miliyoona shantama ta'an dhibee sammuu yeroo tokko tokko sababaa walitti bu'iinsaaf rakkoo dinagdeen isaan mudata haa ta'u malee hayyoota qoor qalbii biraa deggirsa argachuuf malli jiru murtaa'aadha. rakkoo akkasiiti gaawwaaltaan gaazixeessummaaf misooma naayijeeriyaa kan inni furmaatatti kennuu barbaadu. waaltaa oduu gabaastota deggeruuf gaazixeessota dararaa argan booda rakkoon sammuu isaan mudate ka gargaaru tajaajila qoor-qalbii waliin ta'uudhaan hojii kana hojjechuu barbaada oluwaatoosiin alaagbee daayiriktara hojii waaltaa kanaati.
So journalists see a lot of things but they cannot um, represent them on their various mediums. So there's a, there's Gaazixeessonni waa hedduu argu garuu sabaa himaalee isaanii adda addaa irratti dhiyeessuu hin danda'an kanaaf karaa ittiin dabarsan barbaadu. hedduun isaanii dhiphina sammuu dararaa hamaa arganiin booda isaan mudatuun rakkatu dhaabbanni nu waliin walga'ii geggeesse keessaa tokko hojjettoonni isaa walakkaadhaa ol rakkoo akkasiitu isaan mudate aayishaa babaatuunee marsariitii oduu naayijeeriyaa kan ham enjil jedhamuuf waa'ee walitti bu'iinsa bookoo haaraam waliin jiruu gabaasti sagantaa deggersa qoor-qalbii bara 2019 keessa jalqabamerraa bu'aa kanneen argatan keessaati.
I can I realized it was very important for me.
Adeemsa sagantaa kanaa keessatti anaaf baay'ee barbaachisaa ta'uu isaan hubadhe sammuu keenya keessatti waan deddeebi'u haalawwan hanga tokko ibsuutu nurra ture fakkeenyaaf innaa dhiphattu attamiin deebii akka kennitu ni aartamoo dubbii barbaaddamoo isa jedhu ilaalchisee sirriitti waan natti dhaga'amu adda baasuuf na gargaaraa jette babaatuundeen akka jettetti. bakki hojii ishee hojjettoota isaaf yeroo balaan uumamu deeggarsa ni taasisa alaagbeen immoo akka jedhanitti waaltaan gaazixeessummaa dhaabi sabaa himaa itti dabalaa kaka'umsa kanatti akka hirmaatu barbaadu sagantaan akkasii namoota miidhaan akkasiirra ga'e madaaluuf gaariidha miidiyaan martinuu yoo danda'an mana hojjettoota isaanii dhaqanii kanneen deeggarsa kennan qabaachuu qabu jedhan gaazixeessota kan akka maagoonii kanneen deggersa kana argachuuf karoorsan muuxannoof deggersi sagantaa kanaan kennamu hedduu isaan gargaare. kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti.
kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
tigraay gama dhiyaa keessatti aangawoonni bulchiisa naannoo amaaraa miidhaa gara jabinaa gosa hundee godhate dhaqqabsiisuu isaanii kan ilaaleen gabaasni dhaga'amu itti fufuun kan akkaan ishee yaaddesse ta'uu yuunaayitid isteetsi irra deebitee beeksiftee jirti. irra hedduunsaa gabaasa dhiyeenya kana gareelee mirga namoomaaf falman amnesty internaashinaaliif hiyuman raayits waach baasan irratti kan galmaa'e yoo ta'u keessumaa jedhan dubbi himaan ministirii dantaalaa yuunaayitid isteetsi need piraayis ibsa baasaniin gochi raawwatamee gara duguuggaa sanyiitti geessa jechuun gabaasni kun ibsuun akkaan yaaddessaa ta'uu ibsan. gareeleen mirga namoomaa lameen gabaasa isaanii xumura irratti wal waraansi sadaasa bara 2020 ega jalqabee as siviilota tigraay gama dhiyaa irratti qiyyaafatee duula duguuggaa sanyiif yakka dhala namaa irratti raawwatame akkasumas yakka waraanaa dhaqqabeef itti gaafatamuun kan haaraa muudaman bulchitoota godina tigraay gama dhihaa fi aangoota kutaa akkasumas humnootii nageenyaa akka bulchiisa naannoo amaaraatii jedhanii jiran. dhalattoonni tigraay kuma hedduun tigraay gama dhiyaa keessatti seeraan ala hidhamanii akka jiran haalli isaan keessatti hidhamanis lubbuuf ka sodaachisu ta'uu need piraayis hubachiisanii jiran kanneen haala akkasiin hidhaa keessatti hafan marti battalumatti akka gadhiifaman gaafachuun aangawoonni naannoo sanaa to'attoonni addunyaa lafa namoonni kun keessatti hidhamanii jiran seenanii akka ilaalaniif eehama akka kennaniif gaafatan. qaamni walitti bu'iinsa kana keessaa harka qabu kamiyyuu miidhaa dhaqqabeef qorannaan gaggeeffamee itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuun ejjennaa keenya ka jedhan piraayis kana gochuun rakkoo jiruuf furmaata waaraa argamsiisaa jedhu mootummaan itiyoophiyaa waa'ee mirga namoomaa itiyoophiyaa keessaa kan ilaaleen koomishina hayyootaa kan tokkummaa mootummootaa wajjin wal ta'uun akka hojjetuuf gaafatan. miidhaa gara jabinaa dhaqqabe ilaalchisee gabaasni dhiyaachuun itti fufuun kun walitti bu'iinsa waraanaa kana hatattamaan dhaabsisuun barbaachisaa ta'uu hubachiisa mootummaan itiyoophiyaaf aangoonni bulchiisa naannoo tigraay wal waraansa akka dhaaban labsuu san yuunaayitid isteetsi ka deeggartu ta'uu kunis gargaarsa lubbuu namaa du'arraa oolchuuf konkolaataan ergaman ka duraa seenuu hordofsiise labsiin kun yeroo jiru kanatti. hidhattoonni duula waraanaa kana keessatti hirmaatan marti dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabanii fi siviilota irratti hokkara oofamu akka abaaranii xumuratti tolchan yuunaayitid isteetsi gaafattee jirti kana malees humnootiin biyya alaa hundumtuu itiyoophiyaa keessaa akka ba'an akkasumas aangoonni biyyootii naannoo sanaa humnootii nageenyaa kan ofii kutaalee ollaa keessaa akka baasan yuunaayitid isteetsi irra deebitee gaafatte. qorannaan ifa ta'e akka gaggeeffamu duulli waraanaa dhaabatee gargaarsi dhala namaa dhorkaa tokko malee itti walirraan citin akka seenu akkasumas dhiittaa mirga namoomaa fi seera cabsuun gama hundaan gaggeeffame kan ilaaleen qorannaan ifa ta'e akka gaggeeffamu walitti bu'iinsa itiyoophiyaa keessaaf mari'atanii murtii dabarsuun akka jiraatuuf need piraayis gaafatanii jiru jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitiif fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii VOA afaan Oromoo yoo jettan tiwiitarii fi Instagiraam irratti VOA afaan Oromoo jettanii nu argattu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraa fi yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan hordofuu hin dagatinaa. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiwusariin keenya Nigusuu Taammiree ogeessi gulaalaa viidiyoo lateeraa amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite immoo Tigisti Gammeeti. Kan isin keessummees Antuu Jibee Horaati qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bulaa.